The honeymoon guy. Levin. The thing they sweet, the thing they Levinos. The honeymoon guy. Levin. The thing they sweet, the thing they Levinos. The honeymoon guy. Levin. The thing they sweet, the thing they Levinos. sweet, the thing get money, you no get class. Every of the day, now so you dey worry. Shoe get size, class you no pass. Everybody wey see you say you too ugly, but you get one baby always oh, say you too fine oh for her eyes. This girl get money, the girl get class. The girl come make you the love of her life. Things come better for you small oh, you come follow plenty girls who dey go. When life come easy for you small oh, you come name mumu oh why? The honeymoon guy, the thing. The sweet, the thing they lose. The honeymoon guy, living the thing The sweet, the thing they lose. The honeymoon guy, living the thing they sweet, the thing they lose. The honeymoon guy, living the thing they sweet, the thing they kill. Love the sweet. Oh. kind thing be this now, eh why brother livinus go run leave us like that, eh no no money nothing nothing which kind wickedness be this. Now, wow. so na so life be now na so brother luvi take leave us like this with dey suffer so. you don't see him now You don't forget us because he don't get small money. I tell you. wicked like this eh which kind woman be him be sef. awa no condition is permanent sha. na well done o. Mm, welcome Esther. thank you. Esther welcome o. Oh. wait oh. don't tell me that your brother did not come to see you people today again. <sighs> for where. so we take see am he no come. Oh, ah, Now, wow. Eh? Why is Mr. Livinus doing this now? Eh? I never knew he would be a brother who would stay away from his sisters, no matter what thing happened. <laughs> My sister, nothing happened. The only thing wey happen be say, you don't get money now, you don't forget us. Na so, you don't get money now. Now when person get money, go show him true self. Now, wah. This life self get as it e be. Eh? So man go just get money and in character go just change. My dear, na so. As so we take see am but oh god dey hmm it is well so how far now um, when I don't pay government for the shop wey una the tax money how far. pay where for one take see the money we see the money Now we sit down so like say person die the one that even vex me pass na say na just seven thousand naira na im hold us o seven thousand naira. it is well god go help una sha eh make una take am easy hmm. make i go prepare food for my cousin shadi hey how she dey safe? i hope say her madness for hospital You e never dey serious abi. my sister her madness don dey very serious o oh. as we dey here so Now only god fit help us. sorry eh yeah. small pikin like that. god go save us. That's we Take a rest. Make a go rest. Thank you. Welcome, eh? Good night. Bye bye. Your dress fine, though. Thank you. But give me make I sell and take pay our shop money. <laughs> wow. Mm. So what I say, me hungry oh. I'm very hungry oh. I'm hungry. You too dey hungry? Oh. You too chop sef? Yeah. Suck breast I no even see for no, come make I breastfeed you, you're hungry. Dey talk shop money. This is my neighbor. Each, you look good, person think make e think now wey i wan sit down think wetin i go do e no let person rest Whether na my husband dey dig am I jump and pass. Now my landlord dey dig am o, jump and pass. Any pit wey dey dig for me, jump and pass. Madam, madam, abeg, madam of the house, abeg, come. No vex. What wetin happen wetin happen. i don't know how to take put down. now beg, make you sit down for here yeah? sit down sit down Oh yeah, talk talk talk talk talk i not get time to wait before i go vex burst person head talk. no no burst ahead head abeg yeah? abeg. i don't, i don't think o oh. sitting for house no work no nothing na wetin i go take do make i survive na him i con get one idea con enter my mind i'm like no vex na where i go fit buy gun and bullet. Mm. na wetin you wan use am do na. Eh? i don sit down here dey think o oh, eh? so i don think wetin i go do It can't be like say one idea come come out i, I wan join do robbery uh, that's why i wan with the gun and bullet so that at least even if a one year or two uh, i go stop. <laughs> you <coughs> you robbery. na i talk now we turn to comedy. Huh? big waste your time again dey fool yourself you wan become man about you how you wan take do am. look see eh if i get the gun if i don buy the gun and the bullet eh i go come enter street come look for heavy guys wey dey stand gidigba nothing go happen then they go come join my gang <laughs> me and I go come be gang leader <laughs> we enter street like five hundred naira buried when they open akara put inside you wan join uh, arm robber if police dey pursue you how you still wan take run tell me. ada na me you say i no serious. huh? Eh? so na wetin you carry me come come waste my time to tell me. i dey talk something wey dey you dey say you dey do this no i no go thief again eh? if i buy the gun na you i go first shoot yeye woman. see this mumu see this mumu see see see na me me you go the rest of your head. Now the grace. You the... God, I will break on that cancer. Whoa! See, see, you don't slack side 20, now you the go See, they see your belly. You soon box. Dey here. Na to concern you. Why you not get your own belly? Huh? You no dey work now. me buy this cloth for you. Which cloth? Huh? You don chop. Na this be come come come for your house. You not chop. You less man. See see see see person. Your two left leg. You you wan you you you go stop me. Your woman they go. They go. You see your life. You see your life. I never let go where they go. No, I ready for you. Since you carry me come back, ready for me. Yeah, stay now, stay now, stay. Oh God, wait, wait, wait. Where for see this one carry? As I sexy rich, see see oversize myself. Punish your head. video place open? What if a burglar or something was coming here? How would you have noticed? I'm sorry, I didn't notice you coming. I just have a lot on my mind right now. Tastes like what? It's Libinus. He left his house since then. he's not back. Where did he go? I don't know. What do you mean by you don't know? I thought he went out with your car. Yes, he did. I was even supposed to go for a meeting. Now I'm stuck. Why don't you call his line? I called him, damn it. How will I not call him? I'm calling, I'm calling. He's not picking his calls. Please, take it easy with me. I am not Levinus, and I don't think you should be shouting at me. Father, help me, Lord. Help me, Lord. Lord, help me, Lord. Help me, Lord. Lord, help me, Lord. Help me, Lord. Hey. Hey, Well done, no. Ogana, where you dey go now? I'm go work now. Okay, you dey go work. Okay, okay. What of that thing when I ask you now? Yeah, what you promise me, the money? Huh? I promise you money? Yeah. The money for sure now. When I want we go church for women's meeting tomorrow. Oh! Okay, that will be when I come out from work now. Huh? Sure when I want... Which kind of sense you want use for me now? Sure when I want we go women's meeting tomorrow. Make you come back from work now when I want go buy am. See, work who are they? i dey go i don't late i get important something to i dey go do for work I beg, make i go come back i will give you money now. oga benson you know they go anywhere today if you not give me the money for shoe you know they go anywhere. Hey, ada see if you carry me up bring me down you no go see money mm, i swear Now transport money i won't go borrow Now make i take go work so that if i come back in the evening i go work give you the money now Then go buy a shoe. okay now the money now wey you want go borrow stay pay transport Now then you go for come bring come back for me to buy shoe eh Then benson benson you do well you do well oh. no problem go. Okay. i go. dey go now thank you god bless you oh. you don't really do well god bless you go make i call better people. Hello? Hello, Chinedu. <laughs> Chi baby. <laughs> How you doing now? Hey, did. Uh, eh. hi, eh, madam. It's Ada now, Ada. You won't come today? Now? Hey, eh. that level's when I tell you Nadi, morning. You don't get a ah, good boy. Hey, come now. At the house, nobody there, let me there. Good boy. <laughs> Take am easy, they call me. <laughs> Your body, okay, even me, my body don't do me terereng terereng. Um, okay, I dey come, eh? You just ready the package for me, I dey come. I will come give you any style you like. Trust me. Hey, eh, I dey come. Come now. Oh, you dey bus stop already? You know the address I give you for North Bay State. Okay, make I send am now. Send am now. You don't. You dey. Oh, you dey. You dey road. Okay. Okay, make I send am. Useless man. The honeymoon guy, Levy. The thing they sweet, the thing they Levy no The honeymoon guy, Levy. The thing they sweet, the thing they Levy The honeymoon guy, Levy. The thing they sweet, the thing they Levy The honeymoon guy, Levy. The thing they sweet, the thing they kill. You no get money, you no get class. Every of the day, and I saw you the worry. Shoe get size, class you no pass. Everybody will see you. Hey, hey, hey, good afternoon. Um, um, I'm looking for Livinus sisters. Huh. I don't know you. I'm Livinus' fiance. Eh? Hey. So now you be the useless woman. Eh? We carry Juju, carry Livinus, come for this compound. We make her not remember her sisters again. What are you talking about? Come. No, give me that kind of attitude. No, just give me that kind of look. I know they respect person. They hear me so. You think so? No, no. See now, you make Livinus forget sisters. You did you tie the man, Abi? Hey! Why you wicked like this? Why would I need to use juju to tie a man? That's very barbaric. I would never do such a thing. You did ask me. That's very barbaric. I don't use juju tie person before. I, I, I think you have the wrong woman here. I, I don't know what you're talking about. Abina in spirit come here where we no see him. He don't say where Livy come here for a very long time he never reached this place even his sisters they complain they they suffer. that is not possible because Livinus comes here all the time he even told me his sister fell ill yesterday that's why i decided to come and surprise her. That's one na lie Livinus never come here for a long time his sister not they reach one month they never see Livinus. wait wait it, it's not possible i give Livinus money all the time to come and give to his sisters I even told him to bring them along to the house so they can stay with me. But I, well, I, I don't know, but I give him money all the time. Even government lock their shop because of tax. They no fit go do their business again, madam. Which kind of wickedness is this? That's not possible. That's, that's, that's not possible. I, okay, okay, where are your sisters? Hey, I don't stop. Now, wow. Oh. Thank you so much. Thank you for the information. I, I have to go now. All these small, small girls, once they get money, person no go hear word again. They no get respect. Nonsense. You carry man go time. Hold oh, on, I'm coming. dey say abi na here you dey say na here you wan hide abi broda so we dey house dey dey dey hungry now you dey see am see everywhere see broda you you know say you be wicked broda shey you know see everywhere fire am no you dey free your baby your sister so eh, you dey suffer abi eh broda i wan broda i need money i need money. stay here dey come help me. stay where. stay i dey come help give you money. no my brother house i go stay anywhere wey i like. Ah, no be my no be my house na here i dey work. Eh, eh, na here you dey work. stay here. where you be eh see see see house see see everywhere see my chair see see see the kind things wey dey this house you you no fit give us the money we we yourself dey we dey hungry eh which kind brother you be hey jesus i no go leave this house today. take two thousand. but i no dey take that two thousand naira me i no dey take. take three. no. i'm gonna five hundred make three three. mba mba i will i will not take it. No. Um, what is that for? No. Brother, I no go take 5,000 naira. I no go take her. The post we can do. Okay, no worry. One, two, three, four. Give me, give me, give me. Give See, when later I come back to this house, brother. If I come back to this house, you must give me big money. Oh. If you don't give me big money, I'll go and sell this house.

make I come back to this house, you go, you go see what I will do you. Ah, scatter everywhere. See, eh, what I will do for this house, eh? Yes. Hey. Now, wow. Oh, this kind of this. is this? Oh, beautiful this, eh? Ngozi, see, eh, I beg, I beg, you are not here. I'm gonna block people for Gaben's house. No, no, no. Yeah, no, they ask me too many questions now. If you see what my eyes see for for for, for our brother house, eh? I'm gonna come block me for there. I'm gonna come block me for there. Oh, mo, if you see what I see. Okay, I dey wait, I dey wait. Okay, now no wala, no wala. I dey wait, so oh, yeah, no wala now. I'm gonna come block me. My God, why would Livinus have to lie to me about his sister? Why would he have to lie to me about where he goes every single day with my car? Eh? Why? He has a lot of explanation to do. Hello? Hey, Sylvester. Yeah, what's up? It's been a long time. What? What happened to him? Oh, okay, okay, okay, I'm coming, I'm coming. come o where this man dey he must come out from anywhere wey he dey today make go tell us tell us whether na him na him send him wife make go meet our brother. how you go send him wife go meet our brother you no get sense no see wetin that woman wear. yes ma, as we no kukuma get anything wey we dey do we just sit down like this no dey do anything so we go wait for him. anytime when he take come na so he go take we go wait am today we go wait for am just now you go come show him face let's see how he come. Hey! that be the the Venus people are the season. Oga Benson. Na How far now? You know, ah, as you find, just package, stand gidigba for ground like this, you know. E don tey way we see you so, so as you know, gree come see us, we can't say make we don't play, you know, come follow you stay small. How far na? My wife no deal. No Na me dey house. She tell me say she to go her friend birthday party. Yeah. Which kind birthday party Oga Benson? which kind birthday party when your wife don't dey dress they they dey comot for your house like a prostitute. ah Not talk that thing for a day. dey my wife wey tell me say she dey go her friend birthday party wey tie rapper true for that matter na you dey tell me say he dey dress like prostitute if you insult me again eh i go wound you. which double rapper went inside? the person wey ask me dey talk so now eh Don't talk something don't talk matter They do one thing like this like this dey there now. if living news don't send una eh make una come insult me una tell her say una no see me after all now when you no get money don forget me me wey i bin partook friend forget me. oga benson calm down why you dey paranoid why you dey shout you know you no need to talk or speak plenty grammar wetin go happen say you go match with us like this for world match we go carry you go where your wife dey dey mm, mm, mm, mm. you dey do. Mm. <laughs> mm. You mean wetin you talk so? Oya muna muna dey go. Muna dey front. If if e no be true eh? If e no be true. Leave me abeg, I don tire, I don tire. Leave me, leave me. Make I come go see. Abeg, leave me. Wetin be that? Why dey talk like that? Daddy, I don tire na since. Eh? I mean I don do. How many? This one never even, never even drop. Which time I never give you today? I'm Oga leave you Africa, baby. Right, come, no verse. No, I won't go before my husband will start to they look for me. Oh, You know, so this is about this is about what If they come with me, you know, so now must I get this is about. Don't milk, No one, one, no, the milk, my finish this one. Oga, leave you only one. Uh, one, one. Only one. Oh. One, one. Only one. Uh, one. Epa. called me and told me you had a fatal accident. And then I had to rush down here and... Wait a minute. Sylvester, I, I don't understand. I obviously don't understand myself. Because with the look of things, you are okay. Of course I'm fine. As you can see. But I don't understand. Why would Sylvester play such a call to you? You mean you asked him to call me? So that I can drive all the way here to listen to you tell me about how you love me and all that? Um, <laughs> yeah, uh, well, you've caught us. <laughs> um, hey, but you came. That means you still care about me. That was very childish. What matters to me is that you came here when you heard that I'm sick and dying, that means you still care about me, baby. I don't have time for this. Tell Sylvester not to ever try it again. Sylvia. Sylvia. Sylvia, I still love you. I never stopped loving you. Please don't go, come back. Please. Sylvia. Sylvia, come back here! Sylvia! Come back! Sylvester. What are you up to? The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, you know, get money, <laughs> you know, get class. Every day, I saw you the way. You get that's in the past. everybody where see too ugly But you get one baby, oh, where say you to find a oh, hook for her eyes This girl get horny, the girl get class talk, eh? Hey, wait, hey, see, hey, hey, shoot. He dey follow my wife. When my tell you first. See, if this is una talk, eh? now lie. Hmm. I swear, wait till I go do all of now, eh? And this one where your sister dey run disappear one by one for back. Where them go? See, Oga Benson, leave them. Maybe they dey go house seeing that me come see my, my, my brother and your wife, come, come, come go tell them. Captain, I get out! You, Levinus, right? I told you, Mr. Levinus, I told you, I told you that your time, eh? You come. sort of brother are you, Sam? eh? What? Tell me it's not it's not Please, eh? please. Please. In my whole life, in my whole life, I will never look at any other woman. Eh? I will never touch married woman in my life again. Please. I will love you forever. I love him. Please, give me the last chance. Please. Please. Please. Let's drive let's push it. him. You will never stop. foot in this compound again. Get out! Get out! Get out! Get out! Get out! Move! Come back! Move! Come back! Please, please, please, please, please, please.

how it feels to love somebody very much. But she no! God! Whoa. Do you wanna know? No! No! How it feels to give it everything you've no! got. Yet it ain't working out. Whoa! It goes deeper than the night. I've seen it once, I've seen it twice. I know the difference when I see it. Hey. Eh, whoa, it's a crazy world. Trying to love somebody very much, <laughs> but he love you back. Whoa, it's a crazy so stupid. How can you let this happen to you again? How can you do this? How can you just keep letting this happen to you? Do you want God, what am I not doing right? How it feels to cry. How am I humble? You can cry no more. You have seen me twice, seen it twice. Do so you stupid. wanna know? I'm so foolish. I'm cursed. I know. I'm cursed. I know it. I know eh, it. Why is my own different? What am I not doing right? What am I not doing right? What am I not saying? What am I not giving? Am I not, am I not humble? Am I not beautiful? Am I not nice? Around thy spell! It just keeps getting worse! Yet here you love you back and love you Love it's a When you give it everything you've got, you it ain't working out. it's a crazy world. Sometimes you just wanna fly. Thank you. Thank you. Please. now wey julie don't go i go get peace of mind in fact no besides go get i don't get peace of mind eh at least i don arrange my house now my new wife to take come <laughs> god i thank you i thank you very much <laughs> ah julie ni my wife eh, follow my friend well you don't go come back to this house you're not coming back to this house Ṣadé eh, Ṣadé abeg come. Abeg come. Eh? Sit down we need to talk. Sit down with you. Esther look I don't get time for all those your courses o oh, this afternoon I don't get that power this afternoon so no no no follow me try all those rubbish you don't dey try since So oh. Why you dey shout? Why you dey shout na? Eh? Why I don't go shout? I no wan curse you. I just want to talk to you. Make I sit down. yeah. we will talk abeg. I dey here. Shade, I just hear from Nancy now now. Say Livinus come comot for that rich girl house. Hey! You don't comot for the house? Hey, thank God though. Now my time I come dey now. Now now Livinus get time to see me nobody go follow me drag am. the woman drive am comot o they no dey again livi don comot for that, place. eh eh e, e, e good like that now as the girl pursue him, he no go go get time to look at other women at least i go dey for am. calm down calm down eh make you hear the full story first before you talk make i tell you the full story. esther tell me wetin you wan tell me quick now make i make i make i go inside go get ready for my sugar bobo. mama sit down may i give you the full gist eh if i tell you go know how far <sighs> see eh wahala dey. Eh? <laughs> Livy and dis girl don break up im don run comot for there in fact the girl drive am comot for dat place as we dey talk now so Livy dey inside house eh e dey inside dis place. when e come wey e carry come na me esther pay for the okada. she she e no carry come. the person no no no carry money come. wetin i wan take poor man do now my sister i sabi you dey joke. i dey serious o eh Livi come back without shishi no money at all. Ah. hey hey you know what, eh? i just realize say na yeye fight me and you dey fight since yes, we dey so... Oh. fight on top man wey woman don't use finish drive comot for house now we dey die put instead we go dey pray make god give us our own Now we be the real mumu or there Now we be. esther wetin we wan do you know say all, all dis thing na our fault oh. make a just in our photo instead of us to, to, to concentrate on ah, how we go get our home man, ah, we did hear the fight on another woman home. Hmm. Eh? Why you no go turn out like this now? Hey! Shadi, make we just enter inside go they think of our own life. Make we go find our own, leave people own. Eh? Make we pray to God, make he give us our own man. Eh? Ah, you see this living so? Ah, my hand no dey o, oh, abeg oh. Eh? How you say? I support ah. you, no living for my life again. God make the living, us. make I no see that man, oh. Make no come my side. I don't want poor people. I know they follow poor people. They do. What do help us, so. Oh. God go help us. Mama, I don't know for door. I go say there. Where's my picking up? Oh? Mama. Hey. Bessie. Ma? Na you are the They don't see me, oh, na oh. Hey, my son. Welcome, oh. oh. Hey. But my freaking, eh? Since after six months when you go, you know even talks make you come ask after your mama. It e good, so. Mama, look, as a senior counsel, I mean, senior advocate of Nigeria, hmm? and a lawyer where I be, and a senior counsel to the government of this country, eh? every day now walk, walk, walk, walk, walk i no get chance even to go house i no dey go house oh, everything na for court we dey we dey dey oh. but welcome. i don come. ah welcome my pikin welcome. Yeah. carry your load enter inside house eh yeah. make you change make i bring water for you make you take bath. in fact <laughs> no problem. e just be like say i know say you dey come o. Oh. I just finished to the cook very sweet soup. Ah, sweet soup. <laughs> no wonder Oyibo say there is no place like home. Yes, oh my son. <laughs> Welcome, Mama. my pikin, welcome. I just come back and bring. Make I go back. Oh Wait till I wait for that. Okay. Hey, God, thank you, my pikin don't go. Hey. <laughs> hey. Hey. Baba, Baba. Ah, my son, you don't chop finish. The soup sweet well well. <laughs> In fact, you don't think why I chop this kind of soup. You see? Yeah. <laughs> Make me sit down, my baby. Mm. Sit down. Hey! hey. Eh, my son, does. Hmm? He gets what I wanted. They talk at I know, say, now because of that girl, when you put for your house, for there na make you know they come they visit me since all this time and anytime when i talk say i want to come to your house for lagos you go talk say she no go gree o oh, she no go gree o oh. e good eh. baba i don't suffer my mother girl Cannot don suffer well well you know say this girl no dey give me food make i chop. Huh? the worst be say dis girl come out early in the morning You come out for late nights every day, drunk. The thing when the people say, you know, they give me that to make a job. Which thing? That's the when wife and husband they job for night. Every day, that's also soap I dey use. Soap? What do you call the take soap do? Mama, that Julia dey talk about. Make you leave the details shebi i tell you say make you no marry her you no gree i tell you say make i find better girl for you for this village wey go born plenty children for you you say no eh. Mama, look make i tell you i wan marry another wife. <laughs> na the thing wey i wan hear now you don dey tell me so e don tey wey i dey expect make you come tell me this thing hey my son mm? make you no worry i go get you correct girl for this village We go born plenty children for you. Mm -mm. mama give up i go find am myself i bin no trust your pikin. make you find better girl Don't oh. no be like that one One day for your house for lagos So, oh. mama the girl wey i go wey i like eh the one wey yellow well well yellow yellow If I like fresh popo, Eh? fresh pawpaw na i want. Eh? no problem no problem. mama eh. now you be the best mama for this world eh. mm. na you be the best mama in fact if i go come back a second time eh, i will tell god make you put me for this job, belle eh. make i come out again. Best bẹ́ẹ̀sì ni wọ́n mọ̀ your yọ wọ́n mọ̀ yẹn the best lawyer wey we get for eh? this village. mama talk am again. i tell you people yo oh, your wọ́n mọ̀ Now you be the of the best village lawyer wey we get for this town. <laughs> in fact mama put am eh? senior advocate of nigeria a big lawyer <laughs> and counsel. <laughs> Hello, baby. Sorry. uh, well done. Afternoon. Uh, no thanks, sir. No thanks. My name na uh, Barrister Benson Thomas Oku Jr. <laughs> eh? Uh, now, wait to your name. My name na Ada. Ada. <laughs> Very sweet name. Eh? <laughs> um, that means you are from this village. Yeah, I'm from Ndabalala. Hey! that is sweet <laughs> um, there's something wey i won't tell you eh? in fact without that? beating around the bush eh? baby i like you i like you too much eh? in fact hey. you the kind of girl that is good for me in fact very fit they have everything in quantum lekwe <laughs> <laughs> Like what azuka. oga oga eh, i no like this kind of thing dey make me shy. You. Oh. look you don't have to be shy. Eh? don't have to be shy. Um, there's something I want to ask you again. Uh, make you no vex, eh? I beg. Eh? Make I ask you. Yeah, ask me. Um, I beg, make I de follow you, dey waka anywhere where they go. Just grant me the request, eh? you want to follow me? Eh, I won't follow you. Sure say you won't follow me. In fact, whether I have no, anywhere where you won't go. Eh? Okay, oh, You say you won't follow me. Permission granted ah, this is good though. I eh, beg na make we dey go make I hold you small I beg. Yeah, abeg. Oh, abeg. I beg. dey shame o. Oh. Abi no shame na. No shame. <laughs> I dey shy. <laughs> No, no shy, no shy. No, me too much <laughs> okay, na. Okay. real imbecile you be good. papos i no talk am he no go here. papos oh, oh, oh, oh. no wonder Now wow this papo eh. Mm -mm. imbecile the one we no hear say dey call am me pay this plate. You don't drink and drink and Drink am. Why you sleep like goat? Ah, Mada. na Ada. She no she, she no dey gree sleep for night. Mm. I know they sleep for bed. She the only and the occupied bed without her body. Ah, Babos. Hmm? Hunger dey wire your friend where you dey. You dey here. Say Ada without you drink confirm milk Where full this place. He finish begin dey sleep like one goat wey fall from tree. You wicked. Okon. You wake up. You be mumu. Mm. M-U-M-U. Mm. You be mumu. I be mumu. You, you wicked. That's the way you say the drink. You wicked. No be dano. Mm. No be pick. Milk na milk. That's the way they drink. Mm. Na that my wife breast milk. Huh? Where she. Ah! Hmm? Eh, hmm, hmm. Papa, wait, wait, wait. Ada breast milk where she press. Make I give my baby. No, you know you have succeeded in drinking in sucking my wife's breast. Hey! Eh? Hey! You just there wake up and down. Wait, wait, wait, wait, wait. Until the one day when you for me, you go chop poison. For for vomit, make it not enter your body. For me, One day I don't tell you, you go chop koko and then you go leave the haram. Papa is wicked. Papa is wicked. Papa. One day I, I don go peace. Put drink and joy. The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the kill. You no get money, you no get class. Every of the day, and I saw you the worry. Shoe get size, class you no pass. Everybody where see you say you too ugly. But you get one baby, oh, where say you to find oh for her eyes. This girl get money, the girl get class, the girl come make you the love of her life. Things come better for you, small oh, you come follow plenty girls who they go. When life come easy for you, small oh, you come name mumu oh, why? The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the kill. The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the kill. The honeymoon guy, the thing thing they sweet, the thing they kill. The honeymoon guy, the thing they sweet, the thing they kill. Love the sweet oh, but if you enter your head oh, money the sweet ah. oh, but if you enter your head oh. You get this baby will love you dying And she carry you for her mind This girl get money, the girl get class The girl come make you the love of her life Things come better for you small oh You come follow plenty girls who they go When life come easy for you small oh You come name mumu oh why The honeymoon guy The thing the sweet, the thing the. kill The honeymoon guy The thing the sweet, the thing the. kill The honeymoon guy The thing they sweet, the thing they kill. The honeymoon guy, the thing they sweet, the thing they kill. You no get money, you no get class. Every of the day, I saw you they worry. Shoe get size, class you no pass. Everybody where see you say you too ugly. But you get one baby, oh, where say you to find oh, for her eyes. This girl get money, the girl get class. The girl come make you the love of her life. Things come better for you, small oh, you come follow plenty girls who they go. When life come easy for you, small oh, you come name mumu oh, why? The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the kill. The honeymoon guy, the thing the sweet, the thing the kill. The honeymoon guy. five bottles inside. You come outside here. You don't take four again. And you don't even miss them. Half a star. Nine bottles. Only you ordinary woman don't take. You don't even show for your eyes. You know they stagger. Your eyes don't even blink. Hey. Sorry. Which kind of woman, which kind of woman will you be? you dey surprise me seriously. Eh, eh. when they dey enter here you know go here. when they go one cut head, they go cut and join papus I sit e down my own jeje Now you waka carry that your big uh, eh, belle wey be like pot come here come they tell me say see you wan carry your bills spoil my leg this afternoon happy. they don't send you they don send you for tell them say you no see me o tell them say you no see ada o you wan make i carry you do small drama this afternoon abi okay. lovers lovers na play and i wan show you love see as i dey come back from market square side i see one cloth the cloth fine e fine pa ah, wella e suit your colour now i come talk say ah for my mind say this my fine beautiful wife wey god carry give me and she they like to wear better thing make her buy this cloth for her na i gather all the whole money i get come take am buy her for you. Wallahi. which kind joke be this one this afternoon I beg, papus na wrong time be this i no like this kind joke at all i no like this kind joke o oh. na the wrong time be this wrong timing make you leave me alone. i no dey joke this one na authentic original e dey that. me enter inside room go for under pillow these are all you see that one wey dey there you go see something wey dey there i no dey play o. Oh. baboos. serious. baboos. you go know the kind love wey i get for you. international ada Bugatti ada original ada international ada powerful my love <laughs> you go know say I be your real one and only. Ada international, Ada Papu Papu the lover of Ada. Papu Papu. Hey, international Papu. My lovely, lovely Papu. I love that. My husband Papu. I want with you. Sugar in my tea àwọn really serious. sugar in my pocket. he's coming. banana in my pie. and then wee wee. my sweet husband. <laughs> my husband my husband. Ah. take her, take her, take am. Mm. no you don't take her away. take her again baby. Oh. Come sit down, tell me how you like her. Uh-uh. Tell me how you like her. How you like her? This is you time. If you say you dey do like this, me and you follow the current now. For where? I follow the beat you like small small pikin for this company. Let boss follow the hear our voice. Papu! Mm-hmm. See, eh? make you behave like this. You understand? Make you behave like clean man. So that me sef, eh, I could treat you like clean man. Mm-hmm. Papus, papus. Yeah. <laughs> husband. Yeah. I love this verse. Correct. it's <laughs> too fine. <laughs> Yeah. You fit me die. Yeah. Hey. Ada original. Wait oh. Pakus. Hmm? Uh, Ada What's that? Wetin make you buy me this dress? Just say no be because of Papa Tony But now you make you buy me this dress come. on you wan use am bribe me because you wan go that party go see all those small small children those small small girls wey dey carry their nine dey petele up and down. tony dey do party i no know even hmm, forget tony party wear gears dem dey up and down dem dey wear cloth wey be say their nyash their breast i no dey i no dey go i don be born again see the bible talk say anything wey go carry your eyes put you for trouble make you no look am. Ah, Papis, I don dey warn you. Ah. I don dey warn you. Wallahi, I be born again. Okay. In Jesus' name. Mm. I be born again. Drink on na, you no suppose allow this drink dey waste. Hey, eh, na your money be this o. Oh. Hey. <sighs> You see I dey like all this, I go dey follow you dey drink. Drink on. You dey make I drink am abi? Uh eh? -huh. You no go make money dey make. E, exactly take small small so that you go the money no go the waste. ṣe. Uh, in fact ada my ferrari What you waiting now? You know, since we buy this keke, I never drive her. And it's today we won't go. I think I drive her now. Oh, want to beg you. Wait, wait, wait. Sit down. What was this one? Push her, come out. So, so, I don't enter the push her. never for one day stop me. you never even stop for road. which one wey be say only today Where you beg me say make you drive am you carry you and your family winch the sufferness wey the bad luck wey una get na come take spoil my keke look you know, gree start. <laughs> papa how you come talk say me and my family get bad luck because of this ordinary yeye keke We resemble you o oh, oh, <laughs> oh, papa. This ah. thing will resemble you. That because thing. Think it's not my family, Papu. You call my keke ordinary? Uh-huh. Hey! That one scatter my head. Before, uncle. Your end, in fact, all your family, the ones who don't die and the ones where they live, uh-huh. none of na we don't drive even wheelbarrow. Hey. Not to talk of keke, even bicycle. You dey talk about this my precious keke. You don't know that Bukati. Papo! na my family e tok say nobody wey don even come out baro papo ayi if no be for one thing wey i remember uh. mm. if no be for one thing wey i remember say if it be that your you go zona wey dey your house if it be snai she they give us this bad knock wale all this thing i for punch this your belle eh i no mm, i for punch wait wait wait wait you never reach like that. then you talk to. check him now. you talk to. reason him, reason him. If he be. reason him dey winch us o. oho but whether you like am or not whether devil like am or not eh see that party mm -hmm. i don go and finish yes. i don even tell story how i take rock am in fact we go three go. no <laughs> go. i no sabi say you get sense oh. o i no know say you. manage do am i pour that thing wey dem give us inside the beer na eh bet ah, ah. how you go go dey pour everything inside the beer you don't forget wetin dem tell us dem say make you put am small small papo you know dey hear word hi this boy you know sabi i pour everything put that kind of person no be person wey you go pour small thing put her head too strong I have passed twenty people Oh no. o na make i pour everything so that i see work papo i hope say you never kill a o. Oh. I hope say you never kill am o. I know why I dey talk my own. Which kind thing be this one now? Hi. Okon, he say I no know ya for tell you waka. That kind of person no fit die. You no know anything. <laughs> Ma tell you, Adawa no. Yeah. Na original wish. <laughs> eh? For wish their kingdom. Yeah. She be like Goodluck Jonathan. Akata pom pom. Pom. Yeah, yeah. <laughs> Go away, Wakajo. Bye. Don't worry. I tell you, original wish. Okay since you know what you dey do. Papos, eh? in fact, I don't dey practice the dance wey I go dance for there. <laughs> Which dance is that? You won't try? Uh. The dance they call am Shoki, Shoki, <laughs> Shoki Fuji. In fact, if you see me when I go dance that dance, I go finish them for there. Ah! Oko. Eh? you be correct o oh. ah, ah, you sabi dance ah, but see my tell you uh-huh. this your dance uh-huh. na small if you see my dance uh-huh. correct eh you know that dance asonto eh, asonto eh. you know skelewu skelewu skelewu <laughs> you know swa swa ogbengelenge ogbengelenge ogbengelenge ogbengelenge and that thing all go join together you know wetin be this my dance. Eh sketewa. Eh, ekete mpompo. you know this madam eh? eh? na for big boys wey hold money. na for big boys wey hold money. which, which, kind talk come be all this one now. Man. small boys wey no hold money no fit dance am. which kind talk come be that one. people like you wey no hold money no go dance am. papos na now i sabi say you be fool you be fool which kind nonsense go. anyway why i dey even dey bother myself dey talk to you. e say i no know you eh? i for forget this my hand for your face. But make i dey go where i dey go jor. You don't know. I'm not kidding. Mm. Oh, we're gonna get. Oh, we're gonna get. Oh, yeah. for big boss, we're home, money. Come go to see yourself. Oh, we're gonna get. Oh, we're gonna get. Mojo, this come dey bad. Ah. Uh, so so. Ah. Forget, forget. You don't forget. Tony party na. Eh, Tony party. Tony party na you no know. All night. I tell you. Where you know Tony party as e go be all night. I tell you. Which people go run the show there if no be we. Ah. we get the time you don forget. abeg abeg make we dey put every chicks there all the whole level wey go happen there today which people wan rock am. abeg make we e dey go make we dey go. as e dey go how we forget. holy grace. vex with you make we dey go now if you reach if you there now you go see people you go see people but you go dey sweet you sweet you sweet you how you no go when we reach there you go see you go see you go see say people wey better pass yourself. They dey there. there koda who better pass me just dey intimidate me up and down if you just do all those things come and tell you in the market no keke no go be for you for tomorrow. see eh dey dey there o once you just waka small now. Blanket. na black we don dey reach wait wait please hold on wetin again make we dey go now wait hold your ear like this oya oh, oya oh, oya oh, no go now lis ten make i tell you if you no do wetin i tell you no keke for you i no talk am i don hear i don hear. Ah. see if you enter there eh, i go you go tell them say na me be the chief contractor see am back. Why make I hear what talk? You know go get food. You know go use my You no go use my I going to lie. I no give you my See, see, see. Okay. Come, come, come, come now. No be keke matter we talk now. I, I, I know say you big. He be like big man, but how come they lie? you know say you don't get money like that now. How come they lie now? If you don't lie, I no go give you my ticket tomorrow. You go lie or you no go lie. We are the talk. I don't hear. Uh -huh. They talk. So if you tell the girl finish, I won't carry the girl. But meanwhile, na your house, I dey carry the girl You don't know which way they have? How can I come into which? Oh, oh, oh. Ikozona. Ikozona the house. so how can I go your house? You know, say we never come back. How can I go your house? So, and I... You go give me your keke. I'll give you your keke. I'll give you keke. You go right. tukale, lakini atakujali kali akatekwa na wale alonifanya silali jua kali <laughs> okay trouble dey sleep nyanga dey wake am papus na here <laughs> you come back come meet me you comot go see all those girls wey dey wear peteri na those snatch na him better pass this my own when i carry here you go go finish come meet me here. that. I want dog style. You can't do doggy on me. Uh, I reserve that for my husband. But you won't finish your cake before your birthday. Happen now. Uh, wait till I talk now. Now, Mary, I won't marry you. Marry, walai. Now, marry. See, if you do dog style today, eh? After our wedding, we do dog style again. It no matter. If it's like that, <sighs> let's wait till we get married. After we marry, any style you want, I will give you. Whether not doggy or pullover for open and close or even pakam haredi. Huh? I didn't say you be this thing. Oh. See as you just they recite and like still a poem. All the styles with it. Me with the man I know sabi anyone. Well, just that I read a lot of sex books. So when I marry, I know how to satisfy my husband. Okay, what did they talk now? They say you don't want to make I go your golden paradise. No, it's not what I'm trying to say. I just want to make you know rush me. Hmm? Yeah. Hmm. I just want missionary position. Missionary position? Okay. Uh, <laughs> uh, half bread is better than puff puff. Eh? Um, but <laughs> Chai. Uh, Ah, it's in there. <laughs> Shit. Take it easy now. Why are you rushing? No, no, no, no. I know you'll be sweet. Like, hey, eh, take it easy, eh? Just calm down, calm down. Sir, good morning. Morning. Welcome. You don't say where you wake up. You never say. Where you wake from? Day backyard. I sharpened that. I sharpened that life yesterday now. You know too sharp with now one career. Work person, I mean, work is something. Eh, eh, eh. Ada see her. Yesterday, Moko come. Moko carry me do one night trip. This man of God we can me go meet her. This man of God dey give you more. Eh? The man dey try. You know sir, as we dey quarrel, na make I go speak to people so that we no go quarrel again. This man they see where where. If he touch you, if he lay hand on you like this, you go get money pass Dangote. Ha! do something with it this is why they tell you na true this man eh if he lay hand on you like this you get money so sotey money until you say you no want again abi no wan make i buy jeep for you eh this is why they talk you no wan answer me you no wan follow me talk you abi no believe me i don't dey lie you you dey sick. i come on water go back. I prepare your favorite uh, pounded yam and ogbono soup. When you don baff finish, you go come sit down here. Uh, I will carry am to go in and you go chop. When you don chop finish, you go inside that bowl. Massage. I know say you don tire. See, and then you talk true, but I no dey lie. Eh? If I lie, mm. make my mama die. and the one wey dey alive and the one wey don die that thing wey your mama dey live na life ever put i dey ask you that thing wey your mama dey live na life see eh papi no just provoke me now everything wey you don carry everything wey you don carry your mouth dey talk abi no bad na dream I i dey sleep abi na life ada i dey sleep in fact any death will wan kill you you will come kill me first eh hey! i will die on top of your mother. Hey, Papoose! Mommy, you leave me in the light, though! You leave me here! Come on! You don't know that my friend is catching. She come here this morning. Come tell me that it's you, never, never! No, no, no go, no go! Hey, Kechi Lencha! No go! Kechi, don't kill me! Hey, Ada, ah, ah, ah, I'm sorry. I'm sorry. I no go. If I, if I, I no go! I no go try again. Let's go that side now. That side now, me and you, they use am. Hey, eh, no go, no go. They sweet you before you know. You are, you, would enjoy am. Look, look what I'm. Look, at I don't beg you now. I don't go. I don't. Hey, hey. Now me, now no, no, eh, show me. Now me, your, your, your, your sugar. Your sugar. Idiot. No, not be only sugar. You for be honey. Mumu. Now woman, now you go kill you for this life. I mean, ah, ah, ah, ah. No, sorry. Sorry. I don't go drive again. Okay. Don't go! Now, we don't use them more. Yeah, you. I don't know. Sorry. Sorry, I don't know. Dash! Hey. Kylan. Okay. You know, see, you don't finish. You know what you go do now? Uh-uh. When you die here, eh? raise up your hand. Shock out your tongue. Eh? close your eyes because that will block us if you no do am i go cut am. shebi i don beg you. Shebi, you i kill you you want make i eh, kill you. no no no no i go do am i dey close? i go do am. oya oh, close your eyes. Eyes. oh i dey talk you dey look my face my you dey look come out kill you now. Hey. Che! Hey. Papoose! Hey wetin you want wey i no dey give you when you want am wey i no dey give you na this breast you want i dey give you na here you want. papoose. Ah. Hmm? Hey. na me look me finish go dey lie to me go dey believe all those girls wey dey wear petri dey waka up and down papus ice water no be dis breast you look a good egungun like me hmm. with all the beauty papus you go there here today your mama go come back come comot you nonsense man Come on, for me Charlie. Open, come, come. Hey, how far now? Mm. Where is your friend? Which kind of question come with that one? I think say if you see me, you could happy. Which one will just see me, just the provoke where is your friend? Eh? Papo, no tell you. Tell me what now? <laughs> he they, they, they ask me of Papo. Papa's, if you know the level where there now, you could be happy they jubilate. Papo's way they see, don't win government contracts. In fact, dem don tell am to tie the whole road to wey dey dis local government. are you serious. sit down there. you no even know. wait that means this contract dey hit to millions of naira right. see you at times you no dey understand wetin we dey talk you dey talk of billions you dey here dey talk of millions you see Papa? his contract is in billions in fact as i dey talk to you now eh, him don't dey go dey build him own bank. because no bank go fit contain him money. <laughs> you don't mean it. i will allow. Okon, who be this? Which kind of question come be that one now? Eh? Wetin be say who be this? You don come back. Okon, who is she? Abeg, go down, abeg, no vex, go down. Which one stay who is she? This one will be that. I better make you cool down now. Uh-uh. No, I never come back. I still dey my mama house. So now waiting. They do eat and why travel. Hmm. No, I don't come back. Now my spirit they see so. Hmm? No wonder. Anytime why I tell you say I wan travel, you go they happy, They happy, They happy, They happy. God don't catch you today. If I finish dealing with you today, eh? you no go fit take this your stupid leg waka in fact dat your thing no go fit use carry woman again. wetin be your own see as i dey tell you that eh, eh mm, i no get anything to do with am o oh. see i remove slippers for ground o oh. i no get anything to do with am ask am na papos o oh. ask am o ah see my slippers dey ground my leg dey ground i no get anything to do with am o Purpose. Ask am. Purpose when they get 50 kobo to carry over. Mm. How you want to carry this fine girl like this? Mm. Now lie they lie. Purpose mm. when they come here, they, they beg money to so carry. Mm. Eh? Mm. Now lie they lie. Mm. Now you chop am. Are you going to talk this kind thing? Now who na chop? Eh? Okon, you. What? No. Wait, I will oh. eh? kill you. I chop ah, you. you. I chop you. Look, I swear I no chop Amo. Who chop me say I chop you? Leave me now. I say you. You want one? Ah, ah, who can't tell me? Okay, wait, wait, wait. imbecile. Nde. Putting conclusion for this guy mumu yeah. condition. I don't die. There's that punishment. Uh-uh. Go. Ada don't know say no party. You. I'm on it now. Abi now you gon go Put my con tell Now Na that Nkechi Ilencha. Ha! Ile Jaja go ta Go tell her say it's yours for that party. Mm. That is her punishment. See? He nearly got my John Thomas. And she, I mean, she must be saying your wife now one kind of perfume now. Ah. Which kind of thing compare this one? Wait, wait, wait, wait, wait. Hmm, hmm. Meanwhile, waiting do you like this? Mm. leave my no mind me. Now, Mary and that same Angela where we dey talk about that same Angela two of them join hand eh come deck me in fact eh the worst part be they don't even concentrate on my Now this my dead you see this my dead leg eh na me. Mary don't come back. Yeah. that Mary say make she give me surprise visit and na she come get the real surprise you know the surprise Angela come tell and say I chop and you sef you know you know say me I no chop I tell you say I no chop honestly Oh, two of them come just begin dey attack Bet, ha thank god for Oluwa. god hmm? okon oh, eh? you no dey shame see as you open your mouth wide dey talk say two girls dem beat you uh-uh. man like you dey talk say dem beat you hey. you no get shame see see see see who dey talk at least at least you admit say two women two girls na dey beat me what of you the own just one person one just one only your wife imbecile like you Because ikozona just one wife na him kneel you down make you come on make i hear one. see ma tell you ada no be one woman ada na witch. hi my ear don even na witch broad daylight own wey dey suck blood na pin for which <laughs> Eba for which kingdom? She be like good on Jonathan. Let me see like you born on step. Ah, that that that we go so now. Ah, that. Ah, wetin you talk now? Come. I no talk anything no. Na ah, wetin you talk? Ada no talk. Na na Oko say you rich. Hey, hey, join your friend. I hear say now. you come carry a here go back can't talk and be down. I said before I don't close this my eyes open. Eh? You don't join your baby. If not, I go use this knife to your body now. Do what did she tell We don't. Papa, see, see, see, see, see this imbecile. You, you, you, no even talk to me. You are, you are, you are a shame to manhood. If other men see this rubbish way they do in front of me, you are a disgrace to and you. And you. Oh, oh, oh. Papos not tell you, happy. Papa, you think I be papos? make i tell you if like say you know me if like say you know me hey i don't need that see me hey i don't need that na who say make to stand up no no na mistake na mistake na mistake na mistake o o god you go put me for wahala na mistake. i don't want to help you for you. you go in me. you go kneel abi no dey. you don't say why you need am ask him now ask talk.

I don't tell her make she carry her things. Go back to her house. the grace. All this big head wey carry. That's why we dey. We should beat you well Why come with a laugh like this? Ee. But I think say you strong. You strong, strong there. Strong there for this one. I think see ah, you. Strong there for this one omo all this place let me get if you see wetin this, girl ah if you come e run my brain ah e wan cut am walai. Come here, go this side. See you. she dey greet you. benson hmm? na curse dem curse you say you no go ever bring better person say na him be your wife. Eh? mama dis girl na good girl abi no be good girl. who be good girl for the whole village nobody wey no know her as troublemaker nobody na so so trouble from one place to the other na she dey make and by the way she no tell you say she dey for husband house. Uh, mama she tell me say she dey for husband house say her husband wicked well well e dey beat am every day beat am beat am beat am beat am so na make her she come tell her papa say make he go return her hadari. benson hmm? benson benson hmm? na how many times i call you. three times. na three times i call you. how you go leave cat for house come talk say na lion now you wan carry eh look this girl nobody wey no know say e no get mannerism for this village at all at all by the way na for where you for igbo see am sef. mama you dey insult my guest o i go charge you go court o. you go charge me go court i never begin to dey insult am i think you dey hear me so. ada alele jaja jaja before I go come out from this place, maybe say don't go. Fire! Move! You don't, uh, Oda! You don't rock, come on. Oda! Baba, see what did they cause you? Abeg, make you no vex, eh? No vex the my mama take the treat I bet I don tell this man say, me I know be small begin. Every time I go to treat me like say I be small pikin. Eh? beg, forgive I beg, eh make you forgive I beg, I beg, forgive am. you did it. Now you go say me ada say i be bad person see emergency make you go round this village eh go everywhere ask about me ada i be very good person if you dey doubt me go if you ask they tell you say i be bad person eh see no come marry me i am not going to leave me finish me out there because I can't meet this I man money you. Now you go tell my person, man, this is not pay me. Oh. You know what I go do. <laughs> okay, I go help you now find out. Make I go call someone, make you ask her now. Oh yeah, come. Excuse me, huh? Wait. Wait here, wait. See here. Eh? Uh. Wait. See this girl now. Just ask her. Let her be. And then come with me for house. I don't come make you no vex, eh? No vex. That woman where they go so, eh? You know him? Yeah, yes, na. Her name na Ada. boy for village now. She be nice person. The, now you say she no she no be bad person she be good person. she good she better she be better person. Eh. Ah. <laughs> eh, no problem na <laughs> i just say make i ask you. Eh? this one you smile i hope say nothing dey happen. na how something dey happen. i hope say she tell you say she be married person. you dey craze that's one for you in fact why you you go dey talk talk talk like say like like that time say me me i wan marry am. Eh? you go just put your mouth for wetin no concern you. Ah, abeg sorry it's no vex. Ada, wait for me. Wait for me. My mama, that's to be good person for me. Oh. Wait for me. Like, what's up? Uh-uh. Papus. Huh? This is the way you got to sleep for afternoon, so. Oh. You don't finish the food at the way you do. Ah, I don't cook tete since. What of the clothes I make you wash? You don't wash am. I don't wash and finish. Even arrange house. I don't wait make you come back. See, you, you wan eat now. be you bath first. Because I don't boil water. So that make you eat one? I beg, wait. Sit down well. You don't now make we talk. Hey. Eh. See eh, Papus. Huh? I don't come my papa for village. I tell and say May you return that bride price when you pay for my head. No, marry me. What did I do? You don't do anything. Ada. Ada, for waiting now. Ada, why? Ada, what did I do now? Ada, Shebi, Ada, me dey cook for you. Ada, even wash your clothes, wash your, so that wash your pants. Ada, wash everything, wash your bra. Ada, so that I go clean up. Even for night, I walk past. Pass. Eh? Bish! Ah! papus keep am there beg. which kind of fake life is this one now Now I mean you dey cry this kind of gro gro die. tears for Don't try am again I beg. Pretenders always do the worst If for just pretend, them d tell say you dey happy eh why you dey fake your life like this. Pretending. i don't dey pre ten d no be as we dey fight eh na tell you the truth as as we dey fight i dey like am e dey sweet me no be say i. eh wait whether e dey sweet you whether e dey pain you o wetin i wan tell you now be say me ada i don find husband wey wan marry me and that my husband eh he wan carry me go lagos na lagos he dey stay he tell me say he go carry me go lagos eh go turn me to lagos baby you understand what i tell you you say you na you do it na my husband he go school well well and he owe money plenty plenty money see eh wait make i finish now not my husband na lawyer i be o na complete lawyer wey use school for london america london go dey carry me dey go london dey go japan everywhere dey come back i no marry you again you dey hear me so. wait wait na dream eh na me i dey i dey wash i dey wash your clothes, i dey cook for you i dey even clean house even for night i go work pass. work eh? pass eh whether e dey pay you or no dey pay you wetin i know be say your house i dey live am i wan dey marry again. God, if na dream I no wan wake up, I wan make this dream make I continue dream am. Eh? Hey! God, you wake here today. Ha! Papa, thank you, you too much. You carry this kind of problem comot for my body. Hey! God of purpose and of good, I thank you, God of light and darkness. Eze bi n'igwe ọgọdọ ya na-abụ n'ala ozu otu mba size. Papa, you too much. That make you take electric pole they do to we sick. You know they shake. If you vex like this mess, I'm attack go happen for Nigeria. You provoke, you wee wee. We go get ready season. Oh. <laughs> Papa, thank you, thank you, thank you. Hey! Ahụbeghị m onye dị ka I'm Ahụbeghị Chukwu ọma dị ka gị. ọkwa gị zara papus ekpere ọkwa gị chụrụ dada n'ụlọ papus lei ọkwa gị mere m nwoke ọma ji eje mba ọkwa gị onye ụmụ na-egbo agha oziala m sọsọ gị nwe ya ikpere ala m out, you are welcome to my apartment. <laughs> come, just come. go. Let's <laughs> come. Go, hmm? Look, you enjoy this place. It's fine, don't look at it like that, but it's fine. Look, here we have the kitchen. See gas. See, in fact, you can find is in this house. Uh, so, me, I'm cooking with gas now. <laughs> uh -huh. if, in fact, anything you need is here. Eh? <laughs> No, no, it's not spoiled. That's how they make it, too. Oh. Come, let me take you inside. don't become the girl. No, no, no, voila. We'll come. Hey, eh, come inside. Hmm? You're welcome. Yeah. Come, come, no, voila. Come, eh? Come, come, come. Imagine someone you call me, I it's supposed to no problem. sese plenty problem dey o sese your brother o na your brother benson don't start again oh. you know say that girl wey dey with am for lagos say that one don't go Yes. He can't come village here come carry the one when pass akpuruka. are you serious. yes o come put for her for for for inside room with them. That girl wey dem dey call ada when e be say she no get mannerism for this, village everybody know say no mannerism for her body at all na benson can't carry before body Oh. Brother Benson. Yes, oh. Why Brother Benson they do like this? Why Brother Benson they do like this? After wetin happen for Lagos, mommy. The one who we for Lagos, we face and finish. Brother Benson still come back for this town, still come dey do this kind of thing. Why Brother Benson go do this kind of thing? Eh? Eh? Mom, wetin you go do now? This kind of thing no go happen. man. Eh? It eh, eh, e no go happen no. So I said, that's why I say make I call you because I trust you. So you go do something. Hey! So how we go do? make a call John. make a call John. We will go throw him out. you go go throw am out. good. hello hello John John na I beg, I beg, i beg. I dey with my mommy. meet me for junction meet me for junction i go meet you there na na na na meet me for junction wait for me for junction Mommy, make we go oh, mummy make we go to church make we go there. Don't think I play Pascal, but I can place your own, eh? Like now, how do you think this, this little one? How can you place my heaven is like that? This truck No, don't worry. Me, I go, it go smooth enough, man. Oh, yeah, now, go there, go there. must come Mama, no, wait, wait, wait. Brother, huh? brother. I don't tell you, this guy no matter for you. Yes. Mama don't talk say this guy no good for yes. you. Don't you come on this guy for your life. Yes. Brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother, brother,

from love forever. I'm not staying away from love forever, okay? Sis, you need to see this guy we met yesterday. God, the guy is just too perfect for you, believe me. Sis, I don't understand you. Are you saying you're not going to date anymore? I'm not saying that I'm giving up on love. But I've learned my lessons. And I realized that no man or woman should go about chasing love. When you do, you get vulnerable. And when you're vulnerable, you easily get hurt. Oh. Darling, what I'm saying is that I will find love. I will let love find me in its own time. For now, I'm young, I'm beautiful. I'll just have fun. So what are you saying in essence, sis? Sis? know that no. Like seriously, like